iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
ndagize mwaramutse fideli ndagize mwaramutse abaduteze amatwi turayahera ku mugabane wa afurika umurusiya yakorana n'abasirikare ba mari yarishwe ku munsi wa kabiri na bombe yatezwe mu ibarabara mu gisagara ca hombori hagati na hagati muri mari igisirikare ca mari cavuze ejo kuwa gatatu ko uyu murusiya yapfuye inyuma yaho yagerageje gutwarwa n'indege kugira avurigwe mu gisagara ca sevare ahejeje gutegwa n'ico gitero bubaye ubwa mbere uburusiya butakaza umusirikare wabwo mu bariko barigisha abasirikare ba mari leta z'ubumwe za amerika ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu vya buraya bavuga ko aba barusiya bakorera ishirahamwe ry'abasirikare ryigenga ryitwa wagner ariko leta ya mari igizwe ahanini n'abasirikare yama yabihakanye muri afurika kandi abanyetiyopiya baharurwa mu majana muri indwi baratonze imirongo kuri ambasade y'uburusiya iya Addis Abeba muri etiyopiya bafise icyizere ko bashobora kwandikwa ngo baje kurwana ku ruhande rw'uburusiya mu gihugu cya Ukraine ariko ambasade y'uburusiya yarahakanye ko iriko irandika abagwanyi b'abanyamahanga ikavuga kandi ko abanyetiyopiya bagiye kuri ambasade yabo ico gihe kugira berekane ko bashigikiye uburusiya fereke gabri kidane umwe mu banyetiyopiya bamaze amasaha bamaze amasaha batonze inyuma ya ambasade y'uburusiya ariko we yavuze ko afise uburambe mu vya gisirikare kuko yakoreye igisirikare ca etiyopiya imyaka irenga cumi akemeza ko azohemuka yemerewe kuja kurwanira uburusiya mu gihugu ca Ukraine bamwe muri abo banyetiyopiya bavuga ko babuze ubuzi mu gihugu cabo bakavuga ko naho boronka akazi mu mahanga gashobora no kuba kubatakariza ubuzima atankeka bogakora muyavugwa hirya no hino ku isi ni ku ntambara yo mu burusiya na ikirere umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yasabye kubonana n'abaperezida b'uburusiya na ikirere umwe umwe amusanze ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe umuvugizi wa onu stefan dujarike yavuze ko guterres yabisabye abicishije mu maketi yarungikiye abo baperezida babiri aribo Vladimir Putin hamwe na Volodymyr Zelensky ishiramwe mpuzamakungu oni rikunze kunegurwa ko ataco ririko rirakora kugira iyi ntambara ihagarare kuva aho Uburusiya butanguriye gutera Ukraine ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri iyi ntambara yacanishijemwo ibihugu bifise ivyicaro ntayigayizwa mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ari vyo amerika ubufaransa ubwongereza ubushinwa hamwe n'igihugu c'uburusiya perezida putine ntaritaba telefoni ya guterese kuvaho uwo mukuru wa uni avugiye ko gutera ikirere k'uburusiya kwabaye guca kubiri n'amateka agenga ishiramwe mpuzamakungu oni
washington ijwi rya amerika
tukiri kuri ntambara kandi uburusiya bwaragavye ibitero bishashe vyo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca mariupol kiri ku kivuko ni mu gihe abategetsi bo muri ico gisagara bariko baragerageza guca umuhora w'inzira kugira abagore abana hamwe n'abageze mu zabukuru bashobore guhungira mu gisagara ca zaporizia kigenzurwa na ukraine uburusiya bwateye amabombe ahari ihinguriro ryitwa azovstal ry'ivyuma ahagotewe abarwanyi ba nyuma ba ukraine inyuma yo kwanka kumvira kamo batewe n'uburusiya ngo bashire ibigwanisho hasi kandi bishikane abantu barenga ibihumbi ijana nibo bakekwa kuba bakiri mu gisagara ca avo azov kiri ku nkengera y'ibahari imbere y'uko uburusiya buhatera iki gisagara cabamwo abantu ibihumbi amajana ane urugamba rwo kwigarurira mariupol ni rumwe mu bitero uburusiya burimwo bugamije kwigarurira igice cy'ubuseruko bwa ikirere kivugwamwo ikirusiya niho hari n'ubutare bw'ibizuku hamwe n'amahinguriro y'ivyuma biremereye kandi hari n'umutima w'ubutunzi bw'ico gihugu ca ikirere
washington ijwi ry'amerika
muyavuga mu makungu twi- tuyagaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri ekereziya katolika diyoseze katolika y'i new jersey ni mu buraruko bushyira ubuseruko bwa amerika yaremeye kuriha imiliyoni mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu z'amadolari ku bantu amajana bayagirije ko bakorewe ibyaha bishingiye ku gitsina n'amafaranga ya mbere menshi arishwe na ekereziya katolika hano muri leta zumwe za amerika uyu mwumvikano wabaye hagati ya diyoseze y'i camden ham- hafi y'igisagara ca philadelphia hamwe n'abantu amajana atatu bakorewe amabi mu myaka y'ibihu- y'igihumbi na mirongo- n'amajana icenda na mirongo irindwi hamwe n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani watangajwe ejo ku munsi wa kabiri ekereziya katolika muri leta zumwe za amerika imaze imyaka yagirizwa ivyaha bishingiye ku gitsina byakozwe n'abapadiri bayo hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu katolika yo muri amerika yakiriye ibirego ibihumbi cumi n'umunani n'amajana atanu ku bakozi bayo ibihumbi bitandatu n'amajana indwi bagirijwe ivyaha nk'uko biri ku rubuga rwa interinete rwitwa bishop akadomo accountability akadomo org
urakoze aloyisi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini mu burundi ejo kuwa gatatu hatangujwe isekeza ryo kuvura no gukinga indwara y'urukushi ibangamiye abantu bo mu ntara zitandatu z'igihugu uburere cumi na bubiri bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso eh, by'iyo ndwara twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bokwitaba iryo sekeza uyo ni muganga victor bucumi atwara umugambi wo kurwanya indwara zititabwaho bita maladi tropical neglige mu rurimi rw'igifaransa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi ikigo gishinzwe indege zo muri uganda cyatangaje ejo kuwa gatatu ko ibarabara rinini rya entebe international airport ryasubiye kugurura indege zikaba zarasubiye kwemererwa gusubira guhaguruka ivyo vyakurikiye vyabaye mu gitondo c'ejo kuwa gatatu igihe indege ya rwanda air yanyerera ikarenga ibarabara kandi ikanaryugara ibindi kuri iyi nkuru na ignatius bahizi ari i kampala urwo ni urusaku rw'ibihumbi by'abagenzi biriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya entebe umunsi wose bategereje ko bakomeza n'ingendo zabo benshi binubiraga ko batahawe amakuru ku byabaye n'impamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo indege ikorwe mu nzira umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege muri uganda vianney rujya yatangarije abanyamakuru ibyabaye This morning at about 5:31 a.m., Rwanda Air was landing at Entebbe International Airport.
ati muri iki gitondo saa kumi n'imwe n'igice indege ya rwanda eya ubwo yururukaga kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya entebe yanyereye iba ku muhanda inkuru nziza ni uko ari nta n'umwe mu bagenzi bari bayirimo wagize ikibazo indege yari irimo abagenzi mirongo ine na bane hiyongeyeho n'abakozi bayo barindwi bose bayivuyemo mu mahoro There were 44 passengers on board and seven crew. They all disembarked safely.
ibi bikimara kuba ikigo cyatangaje ku rubuga rwacu rwa twita ko ibyabaye byatewe n'ikirere kibi kuri uyu mugoroba uyu muvugizi w'iki kigo yongeye kwandika ku rubuga rwa twita ko ikibazo cyakemutse kandi ko indege zemerewe kongera gutangira ingendo zazo ariko indege nyinshi zari zahagaritse ingendo n'abagenzi benshi basigara binubira mu gihe abakozi bo ku kibuga batangazaga ko amasosiyete atandukanye yahagaritse izo ndege umwe mu bagenzi twavuganye yambwiye ko indege nka fly dubai air avia uganda airlines na ethiopia airlines ari zimwe mu zahagaritse ingendo muri iki gitondo haguye imvura nyinshi i kampala no hafi y'ikibuga cy'indege cya entebe kandi hashize iminsi ikirere kitameze neza aho ku kibuga cy'indege ibintu nk'ibi byari biheruka kuba ku kibuga cy'indege cya entebe mu wa bibiri na cumi n'icyenda ku ndege ya ethiopian airways ikinyamakuru Daily Monitor cyigenga cyanditse ko bamwe mu bantu bari bari muri iyo ndege y'u Rwanda bari abashitsi baturutse i Kigali kugira ngo bitabe isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa perezida wa Uganda Generali Muhozi Kainerugaba Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda tugushimire Ignatius mu rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu rwarabandanije kumviriza abatangabuhamya mu rubanza rwa wenceslas twagirayezu mu iburanishwa ry'ejo ku munsi wa gatatu umucamanza yumvirije abatangabuhamya baturutse muri kongo bamushinjura n'uwundi umwe yari asigaye mu bamushinja ubushikirizamanza burega twagirayezu ibyaha bya jenoside yikekwa ko yakoreye igisenyi ariko we arabihakana ni nkuru tubaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yari gisenyi bwana rukando manu ni umwe mu batangabuhamya babiri b'abanyekongo bashinjuye kuri uyu wa gatatu bwana wencesirasi twagirayezu ku byaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha manu yabwiye urukiko ko yatangiye kumenyana n'uregwa kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri manu yavuze ko yari kumwe na twagirayezu i kanyanja muri kongo mu minsi itatu nyuma y'ihanurwa ry'indege ya perezida juvenali habyarimana wategekaga u rwanda uyu nawe ubushinjacyaha bw'u rwanda bwamuhasi ibibazo byerekeranye n'inyandiko yo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'umunani yashyizweho imikono n'abavugabutumwa b'itorero ry'ababatisita bo muri kongo iyo nyandiko igira umwere twagirayezu ku byaha aregwa umutangabuhamya umushinjura yavuze ko umusaza witwa Stanislas kugeza ubu utakiriho ariwe wayimushyikirije amusaba kuyishyiraho umukono kuri urwo rutonde rw'iyo nyandiko manu ari ku mwanya wa kane yasobanuye ko akimara kumenya ibiyikubiyemo yemeye kuyisinya kuko indege ya habyarimana yahanutse ari kumwe na twagirayezu tugumye kuri iyo nyandiko umushinjacyaha yabajije manu impamvu yemeje ko twagirayezu ari mubyara we yasubije ko mu muco w'abanyekongo bishingiye ku bucuti baba bafitanye bashobora kwitana ababyara yashimangiye ko nta masano afitanye n'uregwa ubushinjacyaha bwamubajije niba uko bitana ababyara na bakuru babo bishingiye ku muco bishobora no kwandikwa mu nyandiko zizakoreshwa mu butegetsi umutangabuhamya yavuze ko ibyo biguma hagati yabo byo gutebya yemeje ko ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane twagirayezu yavuye i kanyanja asubira mu rwanda abanje kumusezeraho kandi ko nta wundi muntu wamuherekeje umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wemera ko yari umwicanyi ruharwa etienne gasenge yongeye kugaruka arangiza ubuhamya bwe ifoto ya twagirayezu yagejeje ku rukiko mu iburanisha riheruka nk'ikimenyetso yongeye gukurura impaka iyo avuga kuri twagirayezu agaragariza urukiko ko amuzi bidashidikanywaho nyamara uregwa agatsemba ko bataziranye yavuze ko kuva mu kwezi kwa karindwi mirongo cyenda na kane haribwo yaherukanaga na twagirayezu imbona nkubone yasobanuye ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umuryango w'uregwa ukimara kumenya ko yafatiwe muri denmark uwitwa pasiteri teofile kaberuka yegereye uwemera ko ari umwicanyi ruharwa amusaba kuzashinjura murumuna we yemeza ko uwo kaberuka ari we wamuhaye iyo foto ngo azashinjure umuntu azi gasenge yavuze ko nyuma uwamuhaye ifoto yashatse ko yayimusubiza arabyanga kuko yumvaga izakoreshwa nk'ikimenyetso mu nkiko agaragaza ukuri ku byabaye ku rwanda n'imvugo yarakaje bikomeye twagira yezu ahita yaka ijambo yikomye umutangabuhamya ko ibyo ari kuvuga agamije kubeshya mu rukiko yavuze ko kugeza ubu ari we mukuru usigaye mu muryango wa se na nyina asaba agasenge gutanga ubuhamya yirinda kumukomeretsa mu bushinjacyaha bw'u rwanda gasenge yasobanuye ko iyo foto ya twagira yezu yari ayisanganywe imbere y'umucamanza yavuze ko yari yanze kuvuga inkomoko yayo yanga ko uwayimuhaye byamugiraho ingaruka kuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwaramubajije ku ruhare rwa twagira yezu muri mirongo cyenda na kane agasubiza ko baherukana muri mirongo cyenda na kabiri yagera mu rukiko agahindura imvugo gasenge yasubije umunyamategeko burice bikotwa ko icy'ingenzi ari ibyo avugira mu rukiko yavuze ko byinshi mu bikubiye mu nyandiko ze atanabyibuka bitewe n'igihe gishize azikoreshejwe yakunze gutanga ubuhamya bwe atumbereye uruhande rw'uregwa yavuze ko mu gitero cyo kwa gacamena uwitwa bunani yafashe umututsi kazamuca ibere arinagira imbwa kandi twagira yeza arebera yavuze ko uregwa yagombye kuba asobanura icyo yakoraga kuri iyo bariyeri yemeje ko uregwa yari afite imbunda ya r4 yagize ati ndamuzi cyane wenda ashobora kuba atanyibuka n'ubwo nafunzwe sinakwibagirwa ibyabaye umunyamategeko bikotwa yasabye umutangabuhamya kwemera ko inyandiko ye itakubiyemo ukuri yavuze ko ibumbatiye ukwivuguruza urukiko rwamwibukije ko ari rwo rwo kuzaba isuzuma rukazabifataho umwanzuro gasenge wakunze kurangwa n'imvugo yatumaga abatari bake bibagora guhisha amenyo mu cyumba cy'urukiko yavuze ko kuba twagira yeza ahakana ko bataziranye umutangabuhamya w'amuzi kuruta n'uko yiyizi aturetse ko yageze mu mahanga akanyirengagiza adashaka gusobanura ibyabaye mu rwanda ndamuzi yongeyeho ati ubu nge mubonye imbona nkubone agize amahirwe ari kumwe n'umunyamategeko iyo haza undi ntazi sinari guhagarara hano ngo mvuge ngo ndamuzi yabwiye umwunganizi w'uregwa ko ibibazo amubaza yagombye kuba bibaza twagira yezu ati niba koko atari umwicanyi yaraje gukora iki kuri iyo bariyeri yo kwa gacamena ibyo wagombye kuba bimubaza ati kuki mushaka ko musubiriza kandi ahibereye kugeza ubu urukiko rumaze kumva abatangabuhamya icyenda bashinja n'abandi umunani bashinjura iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane aho bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze eric impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zifise ikibazo cyo kubona ibipapuro vya transfer bizihesha uburenganzira bwo kuja kuvurirwa hanze ya teritwari ya fizi iri mu ntara ya kivu yo mu mpanuka ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira aba barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigo nderabuzima cya rusenda ndetse no ku bitaro bya nundu bavuga yuko bibagora guhabwa za taransiferi zo kujya kwivuriza bukavu na uvira jimmy bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayi bo mu rusenda nk'uko bisanzwe bimeze umuntu iyo agwaye aritura ikigo cy'ubuvuzi bita poste de sante iyo binaniranye akamanuka hajya hepfo kuri centre de sante hanyuma binaniranye bakamurungika inundu icyo gihe rero yageze inundu naho hari igihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana kugira ngo ubwo burwayi bwiwe bukire rero muri icyo gihe haraba ikibazo gikomeye cyane haraba ikibazo gikomeye kuko mu kumwunguruza haseri irafatira ku buryo ibifise barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga ayo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorerayo urupfu kumbure manirakiza vensi ni imvuzi yo muri village ya cumi na gatatu afite uburwayi bwo mu nda musabwa kw'abago avuga yuko yabuze taransiferi imujyana ku bitaro bikuru bya uvira cyangwa bya ukavu nagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda aho natarataje ndajya kwa muganga posite de sante twegereye ndagendayo inshuro zine zose santire de sante iri hanze y'ikambi ndagendayo inshuro zitatu zose aho bagerageje kuma referansi ijya ku bitaro bikuru by'inundu aho nabaye hosipitarize hafi indwi zibiri mugabo biranga cya kibazo kiguma ari kwa kundi nyine ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungarukana mu nkambi nzayihaye matiyasi agendana ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za taransiferi zo kujya kwivuriza ahandi hatari muri fizi bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagendana ubumuga zashaje ariko bakaba batarabaheza izindi umuntu agendana ubumuga wenyine ngaha twaje ufise taransiferi yo kuva ngaha ni bukavu cyane ni buvira zisaha amabeki yaduhereye ko ingorane dufise ni zirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kuyitura si mu nkambi ya rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za taransiferi zibajyana kwivuriza hanze ya teritwari ya fisi ahubwo n'impunzi zo mu nkambi ya murongwe zifite icyo kibazo nyabenda alex afite uburwayi bw'umutima yabuze taransiferi imujyana ku bitaro bikuru bya bukavu yewe nafashwe n'uburwayi uburwayi bw'umutima ntabwo yari igihe nyine bampa taransiferi yo kujya kuvurirwa ubukwavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira buvira inyandikira iyindi taransiferi yo kugenda ibukavu ibukavu sinagiye n'uwo twari kumwe hariho n'abantu bihungura mwumva ngo impunzi zirahunguka zihunguka kubera kubura ubuvuzi akavuga ati umenga nshyitse mu burundi novugwa ni ukuvuga mukanjye ajya kurimira amahera akazana akangurira utudawa abana ntibarya n'isombe barirya ritagira umunyu umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda jimmy bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi mpunzi zifuza kuvurirwa ahandi zibone taransiferi igikorwa rero cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri seneri seneri ni iserukira leta aho habiri niho dushyitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bagira icyo badufasha kuri abo bantu twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi atubwira ko iki kibazo cya taransiferi gishobora kuba giterwa n'uko ishyirahamwe ryari rishinzwe ubuzima rya desi ryasimbujwe bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za taransiferi vedase ngabo ku bwarajejwe rya amerika uvira mu ntara kivuye tugushimire vedaste leta y'u Burundi yatanguje ejo kuwa gatatu isekeza ryo kuvura no gukingira indwara y'urukushi iyo ndwara ibangamiye abantu bo mu ntara zitandatu z'igihugu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwiteze ko abantu barenga umuriyoni umwe n'igice bazohabwa urwo rucanco kugira indwara y'urukushi iranduranwe n'imizi inkuru y'idonido na Pierre Claver niyo nkuru indwara y'urukoshi izwi nko kwiyagaza cyane ku ruhu ikunze gufata abantu bakuze nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ribisigura iyo ndwara iterwa n'umugira witwa oncocerca volviris kandi irandukira mu burundi iyo ndwara yibonekeza mu ntara za bubanza cibitoke rumonge makamba n'igice ca bururi nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwabitangaje aho ni naho hategekanijwe kubera isekeza ryo gucandaga no gutanga imiti ikingira iyo ndwara ishobora no gutera uruhumyi canke ubumuga mu gihe uyigwaye ativuje hakiri kare mu kiganiro n'abamenyeshamakuru muganga victor bucumi atwara umugambi wo kugwanya indwara indwara zititaweho le maladie tropicale neglige mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza rizomara indwi zibiri muri zo ntara zitandatu zibangamiwe n'urukushi kurusha izindi harategekanijwe isekeza ryo gutanga umuti uvura indwara y'urukushi mu burere cumi na bubiri bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso by'iyo ndwara twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bo kwitaba iryo sekeza kuko n'umuti ukinga kandi uvura indwara y'urukushi mu bigo by'amashuri umuremesha kiyago abonye bikenewe arakorana n'umudiregiteri w'ishuri kugira ahe abana bayikeneye abana batarashikana imyaka itanu abakenyezi bibungenze canke bonsa ntibarabwa n'iryo sekeza muganga bucumi aributsa ibimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara y'urukushi ikimenyetso nyamukuru c'indwara y'urukushi nk'uko mwavyumvise ni kwiyagaza cane ku mubiri cane cane hantu hari amagufa manini ku bitugu aha mu kiyunguyungu no ku maguru ariko ntituvuze yuko umuntu wese yiyagaje aba afise indwara y'urukushi ari nacyo gituma umuntu yobona ko afise ibintu byo kuyagaza bimumaze kw'iminsi kandi bimubabaza cyane akwiye kwitura ahantu hari ibigo by'amagara y'abantu kugira bamusuzume hama bagaca bamuha imiti haraheze imyaka cumi n'itanu isekeza ryo kurwanya iyo ndwara ritanguye mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ubu ababoneka ko iyo ndwara ari bake kandi ko igiye kuranduranwa n'imizi burundu nta biharuro kanuni twavuga ko bihari ariko iyo ndwara yaribonekeje mu burundi kuva mu myaka yaheze twibaza yuko turi mu bihembere byo gusa n'abarandurana n'imizi ibijyanye n'iyo ndwara ni nacyo gituma twohamagarira abantu ko bubandanya bafata imiti kugira ntihagire usigara inyuma azohave asigara aranduza abandi turindiriye ko hazokwitaba abantu barenga gato umiliyoni umwe ibihumbi majana indwi na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu na mirongo itandatu na batatu ikigwa cyakozwe na oms cerekana ko ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana vy'abagwaye ingwara y'urukushi bari mu bihugu mirongo itatu na kimwe vya afurika n'uburundi burimwo oms rivuga kandi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abantu barenga imiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri bari bagwaye iyo ngwara ndetse ko abarenga umuriyoni umwe n'igice bari barahumye kubera urukushi ico cegeranyo gisigura ko igihugu kimaze imyaka cumi n'itanu kigwanya iyo ngwara hari amahirwe amahirwe menshi ko urukushi ruranduranwa n'imizi pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu ihiganwa rya basketball africa league inyuma y'inkino zo mu mugwi wa nil zabera i kairo mu misiri zarangiye ku munsi wa kabiri itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kwa kane ayandi maekipe ane ategerezwa gukina inkino za kamarampaka yamaze kumenyekana mbe ayo maekipe ni ayahe mbe bizogenda gute mu nkino z'ikiciro gisoza zizobera mu rwanda mu kwezi gutaha kwa gatanu ibyo umumenyeshamakuru wacu w'inkino jean claude munyandinda adushikiriza kuwa kabiri tariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kwa kane nibwo ikayiro mu misiri harangiye imikino yahuzaga amakipe atandatu yo mu itsinda rya niri mu irushanwa rya basketball africa league ry'uyu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kabiri muri iyi mikino yatangiye ku itariki ya cyenda y'uku kwezi amakipe yari yaserutse ni zamalek yo mu misiri yakiniraga mu rugo hakaba kandi petro de rwanda yo muri angola cape town tigers yo muri afurika y'epfo forces armee polisi yo muri kameruni cobra sports yo muri sudani y'epfo na espoir fukash yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'iyi mikino yo mu itsinda rya niri aho buri kipe yakinnye imikino itanu gatanu ikipe yaje ku isonga ni zamalek yo mu misiri ifite amanota icumi ku icumi ibi birashimangira ko kabuhariwe anas mahmud mustafa el mekawi diogo ikecuku na bagenzi babo bafite inyota yo kwiyongeza igikombe cya bal begukanye umwaka ushize ubwo cyakinirwaga ku nshuro ya mbere ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya petro de rwanda yo muri angora mu mikino itanu abasore b'umutoza w'umunyabrazil jose neto bakinnye batsinzemo imikino ine batakaza umukino umwe wabahuje na zamalek yo mu misiri ari nabyo byatumye bagira amanota icyenda ku icumi ikipe yabaye ya gatatu muri iri tsinda rya nil ni cape town tigers yo muri afurika y'epfo yarangije ifite amanota arindwi ku icumi nyuma yo gutsinda imikino ibiri igatakaza imikino itatu abakinnyi nka mike kabongo biri preston peter prinslow na bagenzi babo ba cape town tigers berekanye ko ikipe yabo imaze kugera ku rwego rushimishije nubwo yari yarabonye itike yo gukina iki cyiciro cy'imikino y'itsinda mu buryo butavuzweho rumwe ikipe ya forces armee polisi yo muri kameruni yabaye iya kane n'amanota arindwi ku icumi bituma nayo ibona itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza mu mikino ya kamarampaka izabera mu rwanda mu kwezi gutaha kwa gatanu amakipe abiri asigaye ariyo cobra sports yo muri sudani y'epfo na espoir fukash yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo urugendo rwayo rwarangiriye i kairo mu misiri kuko yatsinze umukino umwe rukumbi mu mikino itanu amakipe ane yazamukiye mu itsinda rya nil ariyo zamalek yo mu misiri petro de rwanda yo muri angora cape town tigers yo muri afurika y'epfo na forces armee polisi yo muri kameruni aje yiyongera ku yandi makipe ane yo mu itsinda rya sahara aherutse gukatisha amatike yo kuzakina imikino ya playoff ariyo reg basketball club yo mu rwanda us monastiri yo muri tunisia as sare yo muri maroc na seidu legacy athletic club yo muri guinee conakry imikino ya kamarampaka ari nayo izagaragaza ikipe izegukana igikombe cya bal izabera muri kigali arena i remera kuva ku itariki ya makumyabiri n'imwe kugeza ku ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi gutaha kwa gatanu muri kimwe cya kane kirangiza ku wa gatandatu tariki ya makumyabiri n'imwe guhera isaa saba n'igice ku isaha y'i kigali ikipe ya reg basketball club yo mu rwanda izahura na forces armee polisi yo muri kameruni isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe ya petrol de rwanda yo muri angora izahura na as sare yo muri maroc bukeye bwaho ku cyumweru ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatanu imikino ya kimwe cya kane kirangiza izakomeza ikipe ya zamalek yo mu misiri izahura na saidu legacy athletic club yo muri guinee conakry mu mukino uzatangira isaa saba n'igice isaa kumi n'ebyiri ikipe ya us monastiri yo muri tunisia izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya bal iteganyijwe ku wa gatatu tariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa gatanu ikipe izaba yakuyemo indi hagati ya reg basketball club yo mu rwanda na forces armee polisi yo muri kameruni izahura n'izaba yarokotse hagati ya petro de rwanda yo muri angola na es sare muri maroc ikipe izaba yatsinze hagati ya zamalek yo mu misiri na seidu legacy athletic club yo muri guinee conakry izashakirana n'ikipe izaba yakomeje hagati ya us monastiri yo muri tunisia na cape town tigers yo muri afurika y'epfo ku wa gatanu tariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa gatanu hazaba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu naho umukino wa final ukazaba ku wa gatandatu tariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa gatanu guhera isaa kumi n'ebyiri zuzuye z'umugoroba ku isaha y'i kigali yari claude munyandinda i kigali nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi bakarorero batanga amakuru